my people, the gist wey i hear right now di tin shocktalize me as i hear dis gist i say no i no go keep am to myself make i come talk am for here make i say allege you know because wetin i no see by myself i dey always dey say allege so my correct pipo but i see am for social media so dem say um olori tobi philip say my correct people say mad Percy say begin follow her hmm i never hear this kind tin before how mad Percy go dey follow pesin welcome to btg tv if na today be di first time i dey come across my channel I better not forget to hit on the subscribe button and the notification bell so that anytime we dey carry gist dey come una go dey see am and for those one they go they come god go dey bless you now they talk about royal home nigeria celebrities so please kindly subscribe and share love thank you god bless you my God, people, this one another wahala oh. another bad post Now it happen so hmm what wetin we come call dis kain tin allege i keep saying allege o oh. because wetin me i not see my eye no reach na leg na i go talk na here i hear am for internet so dat say dis um, madman na so he begin follow oloritobi philip you understand if oloritobi waka go here He go follow am e waka go there He go follow am here you understand me my people? dem say na so olori com cry come out say he never see this kind one before wetin come make this madman dey follow am she no come understand my correct pipo according to di gist wey we dey hear for here um na know say oloritobi philip e don go back to ilefe e dey for palace right now so dem say oloritobi comot you understand the driver drive and go somewhere whether na market wherever she go go buy something where they for park dem say na im dem sight one mad man say he just come dey follow oloritobi my people, oloritobi go like this. He go follow her oloritobi go like that. He go follow am hmm say the thing. come tire oloritobi before the driver The the the policeman when they follow guide Toby. Now he come come out come they tell the madman say if he no move say he go shoot am olori Toby come talk say make e no shoot am make e leave am wetin e they find e say okay take money The madman say no He don't want money He they tell him something make we hear o wetin they say tell am my correct people. They say the the the oloritobi told the the people in the follow am dis um im uh, body guide all these people in the follow am e tell dem say make they no uh, shoot make they no touch the man person so may they try to find out what he they look for say before mad person could begin dey follow person like this, saying they dey see di madman um he never see di madman before from nowhere eh, the man man just appear for Ile-Ife there so where Oloritobi go so Oloritobi have to stop and say okay make dem call am make dem ask am na wetin e dey find dey go because dem say Oloritobi go go like this e go follow am e go go this way e go follow am e go follow right e go follow dem say even block as Oloritobi Tobi come enter motor back of motor you know e enter where um, um, private where dem dey enter na im con say ok make dem ask di man make dem drive comot di man con stay for road e say dem no go move and di body guide now dey wan con use motor con hit am na im tok say no make i no use motor hit am o na human being you understand we get to know wetin im dey look eh, she eh, this madman dey find lets hear. from him now say ah oloritobi sef don't get dis kain sense say you go lis to madman before oloritobi can't do that now. maybe now because of say since when she born pikin na oloritobi can't get this kind. He can't get dis kain sense now you know can't begin the listening to e can't begin listening to the madman so they <laughs> say na so oloritobi can say okay make dem lis ten to the madman na so oloritobi come lis ten to am come hear wetin di madman dey talk you understand my people, my correct people. dem say the madman no gree comot o na so he dey follow am anywhere he go He dey follow am oloritobi sef enta inside motor make dem drive comot e no fit drive dis madman block He block dem from driving so he come say okay make dem stop make body guide dem make dem go ask him. Waiting in the find wen im take dey follow am e no wan make him move comot because he say her mind They tell him something So there is something i know say mad men or woman there is something dem dey see you understand na im make oloritobi wait if oloritobi be person when he of before When e dey dey very proud e no go wait because of say e don look am two times say ah man people. dem dey see road o so make him use this opportunity take wait make he see and hear wetin di madman dey look for my people. do you know that? as dem oloritobi drive comot as dem take drive comot dem say where dem go buy fuel again na so dem take see dis madman again again o oh, my pipo ha di tin sef come shock oloritobi say na wetin dey happen why dis madman? man dey follow am dey waka everywhere e no come understand because e just newly come palace e just newly pack come palace and dis kind mad person go dey follow am e no dey even dey talk. now now e don pass am e don go come again go another place go wait for am my correct people, according to the gist wey we hear dem say dem no even know wetin di madman dey look for say dem for decide say okay make dem you know big man na big man wife dem for decide say okay make dem go make dem wait look for am is he look for am say make dem use the idea you understand make dem take know wetin e dey look for dem say no be small tin o di mad man hmm e no gree hear o cos as dem don buy fuel finish again na dem come say okay make dem put leg for ground make dem dey go again The mad man still come still follow na that time oloritobi come say no this one is not ordinary say there is something before madman go dey follow person something dey you understand and na true before madman go dey follow person something true true dey you understand madman cannot just sit down That time for my village we used to see when we if we travel go village we dey come madman He go come our house He go come He go come visit my father you understand my father e go i say one time sef because my father eh na one kind person He go even let her eat He go let he go see my father dey eat the because the man wasn't mad before oh. before they come put madness for him body you understand so my if my father dey eat he go come eat so the thing go dey do my mother say ah why you go allow this man we all know am i even know am well uh, the, that na uncle we dey call am but as di man come travel go village you understand na him come see dat kind tin dem come put sickness for him body madness sickness so na dat time e go dey follow my my dad dey eat so dat thing go dey irritate us we we we no go touch di food and e go tell e go dey tell my father many things e go mad pipo dey see o anyweda different madness na dem dey see. we go begin dey talk dey talk dey talk you go tell my dad many-many secret go dey eat o and my father go still dey eat the food ah! my dad may so rest in peace hmm e say na so dis madman tell olorinto bi say make e dey careful say hmm di palace when you come so say make e. protect his children well and make e dey careful and make e dey respectful say if not hmm, before the enemy go see calamity i reject calamity in jesus name